turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiana nininahazwi aha twese ubwanwa bwafutse umunwa ikibazo c'igitoro kabisa caturengeye nk'ubundi guhera ku wa mungu umuntu atonze ejo twaraye kw'ipompe n'ubu turacarindiriye ico igitoro ndiko ndakoresha nico nari naraguze ndabika muri reservoir sintomenye iyo cagiye igitoro kuko biragoye none ko batubwira ko igitoro ataco tuvyakira uko nk'abene gihugu iyi ni imwe mu ngingo nkuru nkuru y'amakuru tugiye kubashikiriza muri kano kanya murumva ko ari abanyagihugu bo mu gihugu c'u Burundi bariko bidoga kubera igitoro congeye gukena muri ico gihugu ingaruka muraza kuzumva Aha muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yahoze ari perezida ashobora gushikirizwa sentare muri mozambique ibitigiri vy'abanduye indwara ya korera bimaze kwiyongera inshuro zitatu mu bice vyasinzikajwe n'igihuhusi fredi muri cade naho abahoze barwanya ubutegetsi barenga amajana ane baciriwe gupfungwa burundu bazira dosiye y'urupfu rwa president idris deby itno yahora atwara ico gihugu nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijuru ry'amerika amakuru tubafitiye kuri uno mugoroba turahera muri leta zunze ubumwe za amerika aho mu gisagara ca new york kiri mu buseruko bwa amerika kiteguye ko donald trump ashobora gushikirizwa sentare ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi ejo kuwa mbere inzego z'umutekano zakoze inama yo kwitegura ko trump ashobora kwitaba urukiko umushinjacyaha aramutse asohoye impapuro zo kumurega naho polisi yarangije kugota inkengero zose z'urukiko n'inzitiro z'ibyuma abashinzwe umutekano bafite impungenge ko kujyana trump mu rukiko bishobora guteza imyivumbagatanyo nk'iyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu bita capitol mu murwa mukuru washington ku wa gatandatu ushize ku mbuga nkoranyambaga donald trump yabwiye abayoboke be ko aza gutabwa muri yombi kuri uyu wa kabiri abasaba kwigaragambya ngo bongere bisubize igihugu cyabo ariko meya wa new york eric adams yabwiye abanyamakuru ko polisi icunga umujyi ireba aho ibikorwa bibi bishobora guturuka n'imbuga nkoranyambaga kugira ngo irebe niba hari abantu bahamagarira abandi ibikorwa by'urugomo maze ati kugeza ubu nta na kimwe turabona donald trump wabaye perezida wa mirongo ine na gatanu wa amerika kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe akekwaho icyaha cyo kwica amategeko agenga ingengo y'imari y'umuntu wiyamamaza mu matora umushinjacyaha aramutse asohoye impapuro zo kumuta muri yombi trump yaba abaye perezida wa amerika wacyuye igihe wa mbere na mbere mu mateka waba ujyanywe mu rukiko mpanabyaha
tuve aha muri amerika tuja ku mugabane wa afurika muri mozambika ibitigiri vy'abanduye ingwara ya korera bimaze kwiyongera inshuro zitatu mu bice vyasinzikajwe n'igihuhusi fredi muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu ariane itanga ishaka ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu byitaho abana ku isi unicef byatangaje ko kuva ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu abantu ibihumbi icumi bari bamaze kwandura indwara ya kolera mu ducimbiri mirongo itatu na dutanu twa mozambique ivyo bitigiri ni inshuro zitatu z'ivyari bihari mu kwezi kwa kabiri iryo shirahamwe rivuga kandi ko imfashanyo ku bana bakiri bato zidashitse mu buryo bwihuta gufungura nabi bishobora gutuma kolera yiyongera cane igihuhusi fredi carisha abantu amajana n'amajana muri madagascar malawi no muri mozambique kuva gitanguye mu kwezi kwa kabiri congera gitesha ingo abandi ibihumbi n'ibihumbi muri malawi kolera yarahitanye abantu mu buryo bw'akataraboneka kuva mu mwaka uheze abashika ku gihumbi kimwe amajana indwi bamaze kwitaba imana bivuye ku ngwara ziterwa no kunywa amazi mabi benshi muri bo bakaba ari abana unicef isaba imfashanyo zingana n'amadolari imiliyoni ijana na mirongo itanu na zitanu kugira yiteho ingaruka z'imyuzurire na korera zibangamiye abana n'imiryango yabo
Oriane tugukengurukire muri Chad naho abahoze barwanya ubutegetsi bw'ico gihugu barenga amajana ane uno munsi baciriwe gupfungwa burundu kubera urupfu rwari umukuru w'igihugu ca Chad Idris Deby Itno mugenzi wacu Thomas Kamirindi nivyagarutse kutubwira mareshal idris debi itno yishwe mu buryo budasobanutse mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe icyo gihe leta ye yavuze ko yaguye ku rugamba ayoboye ingabo ze mu ntambara zarimo zirwana mu majyaruguru y'igihugu n'inyeshyamba z'umutwe witwa fact ni ukuvuga front pour l'alternance et la concorde au chad abaregwa urupfu rwe bose uko ari magana ane na mirongo itanu na bane bari abasirikare ba fact urubanza rwabo rwari rumaze ukwezi rwaberaga mu muhezo muri gereza y'umutekano ukaze cyane bafungiyemo ahitwa kresum muri kilometero makumyabiri uvuye mu murwa mukuru njamena uyu munsi rumaze gusomwa umushinjacyaha yatangarije ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa ko makumyabiri na bane muri bo bagizwe abere abandi bose bahamwa n'ibyaha by'iterabwoba ubucanshuro gushyira abana mu gisirikari no kwica umukuru w'igihugu maze bakatirwa gufungwa burundu benshi muri bo kandi bakatiwe gufatanya kwishyura leta amadolari arenga miliyoni mirongo itatu n'ebyiri n'andi madolari miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu y'indishyi z'akababaro ku muryango wa nyakwigendera perezida idris debi itno avoka wa fakta witwa francis lokulde yatangaje ko bazajurira
Thomas Kamirindi urakoze turacabandanya n'amakuru yo ku mugabane wa Afrika ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya leta zunze ubumwe za amerika n'ayandi makungu bwemeza ko igisirikare ca ethiopia cakoze ivyaha vyo mu ntambara ya tigre ya ethiopia ibihakana yivuye inyuma fidel niyongabo
umushikiranganje anthony blinken ku munsi wa mbere yaratangaje ko inteko za leta ya Ethiopia inteko bicuditse za Eritrea nizo mu ntara ya Amhara hamwe n'inteko batana mu mitwe zo mu ntara ya Tigreya zo mu Muhari TPLF zose zakoze ibyaha byo mu ngwano mu kiringo c'imyaka ibiri intambara yamaze ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia bwatangaje ko ivyo birego bidafise insiguro kandi bigeramira utwigoro twa Amerika twushigikira umugambi w'amahoro uhuza impande zose muri Ethiopia bwavuze ko ivyatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika bidoma urutoki ku ruhande rumwe mu gihe vyihoza amabi yakozwe n'inteko zo muri Tigreya arimwo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu hamwe n'ayandi mabi afatiye ku gitsina yamara Ethiopia yizeye ko imigenderanire ikomeye na Amerika izosubira kumera neza icifuzo cerekanywe n'impande zompi mu rugendo Blinken yagize mu ndwi iheze muri Ethiopia rwari rufise intumbero yo gusanura imigenderanire yari yatosekajwe n'ingwano mu ntara ya Tigreya. Ivyatangajwe na Blinken vyabaye mu kiringo kiri munsi y'indwi inyuma y'uko agize urugendo muri Ethiopia aho yabonanye n'abategetsi ba leta n'uwuserukira umuhari TPLF. yarahayagije intambwe zashizwe ko mu vyerekeye gushira mu ngira amasezerano yo guhagarika ingwano yapfunditswe mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri
muri kenya igisata c'indero cugarijwe n'ibibazo bitandukanye birimwo ikena ry'amashuri abigisha hamwe n'umuyaga nkuba oriana itanga ishaka arabandanya ino nkuru
muri ivyo bibazo bihanze igisata c'indero mu gihugu hagati harimwo no kuba muri kenya havugwa indimi nyinshi zitandukanye ivyo vyatumye ishiramwe muri kenya rigerageza gutorera umuti ico kibazo mu gushira ubuhinga bwiswe m luga ku mamashini nyabwonko ngendanwa kandi akoresha imishwarara y'izuba ku ishuri rito rya leheley mu ntara ya wajir abanyeshuri basigaye bakoresha ayo mamashini ngendanwa ubwo buhinga bwiswe m luga burahindura ivyigwa ibukura mu congereza ikabushira mu ndimi kavukire zitandukanye abdinur ali madi umuhinga yakoze ubwo buhinga bita application agira ati kubera ibibazo by'umuyagankuba ubwo buhinga twabukoze mu buryo budasaba kuja ku mbuga ngurukanabumenyi internet kandi duha abanyeshuri ivyuma bihindura imishwarara y'izuba biyikuramwo umuyagankuba uja muri iyo nyabwonko bakoresha ivyuma bita plaque solaire ubwo buhinga buje mu gihe abanyeshuri bagera ku bice mirongo indwi kw'ijana hagati mu gihugu batagira umuyagankuba ivyo vyari ibibazo bikomeye kuri abo banyeshuri bari bakenye ivyigwa kubera kubura umuyagankuba niyo application ija ku rubuga rwa mluga abigisha barashima cyane ubwo buhinga bushasha kuko bavuga ko buborohereza akazi kandi bugatuma ibitigiri by'abanyeshuri biyandikisha mu ishuri byiyongera
reka dushimire bagenzi bacu bose kuri ayo makuru y'ijya nino bahe- dutegure bakaba baheje kudushikiriza ndabibutsa ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu ryacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radio yacu tumire amategato hama tuje mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyugurana na mugenzi wacu Eloge wirika neza agiye kutubwira ivy'ikena ry'igitoro y'ubwoko bwose mu Burundi ryasubiye kwibonekeza abiyunguruza muri ico gihugu abakoresha imodoka za tukutuku n'amapikipiki bica amafaranga bavuga ko ubwo bukene bw'ibitoro buje kunyura ivyahuha Eloge wirika neza kuva ku kagoroba aho kuri uyu wa mbere niho hatangura kwibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu bwiyongereye ku bwari buhasanzwe bwa esanse nk'uko amasoko yacu yabitubwiye ahenshi ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa kabiri hari hera nta bitoro vyariko biratangwa uwo mugabo atunzwe n'umwuga wo kunguruza abantu kuri tagisi bujumbura amaze iminsi itatu yose yarindiriye kunywesha amaso yaheze mu nzira aha twese ubwanwa bwafutse umunwa ikibazo c'igitoro kabisa caturengeye nk'ubunyi guhera ku wa mungu umuntu atonze ejo twaraye ku ipompe n'ubu turacarindiriye ababazwa no kubona n'iyo igitoro ciswe ngo kirabonetse mu kugitanga hajamwo ikimenyane aho kibonetse emwe ni bya ka mwana wa mama banza guha izabo twebwe bagaheza bakaduha uducitse niko ibintu bimeze ni akamara amazi uwo mugabo wo mu ntara ya bubanza mu burengero nawe yunguruza abantu kuri moto avuga ko igitoro gike yasigaranye aricyo yabitse yemeza ko nicyo yahora agura kuri magendu bucubumye icyo igitoro ndiko ndakoresha nicyo nari naraguze ndabika muri reservoir sinomenye iyo shagiye igitoro kuko biragoye none ko batubwira ko igitoro ataco tuvyakira uko nk'abene gihugu kubera kitanaboneka n'ico ca magendu bituma kazi kaca gahagarara nk'ubu abashoferi benshi barahagaze uwo motari wundi nawe avuga ko abakiriya aribo babwirizwa kwishura ingaruka ni ukuvuga namba igitoro gihari twa- yahora agenda ku bi- ku gihumbi ca tumuca ibihumbi bibiri kubera natwe tuba twakiguze kizimbi mugenzi we amenyesha ko ubukene bw'ibitoro bushobora kumutuma afatwa nk'umubeshi kubera habwirizwa kwaka amadeni kugira abeho mbuzisha ndaba nyene nabo ntera imitwe nkabahenda ndabahenze bakampa nzoza kubaha ndose ca gitora ingaruka z'ibura ry'ibitoro ntiziri ku bakoresha ivyuma bica amahera mu kunguruza abantu n'ibintu gusa n'abakiriya nico kimwe uwo mugabo yaganiriye n'ijwi rya amerika maze amasaha atatu arenga yose kuri parikingi yo ku murwa mukuru wa cibitoke mu buraruko bushira uburengero yari yifuza kuja i bujumbura twabuze kuno tumanuka kandi urabona ko ubuzima nyine burahagarara gabi iyo hatagira igitoro ubuzima butegezwa guhagarara kuko iyo hari igitoro ufise n'akazigo urashora abana bakarara bariye wazindutse nga kuva saa moya ukaba ugeze saa yine ntuca ubona ko urugendo rwapfuye uno munsi nyine nukwishwa n'inzara uwo mushoferi wabise bavuga ko no mu ngo hashobora kwaduka ibibazo kubera ba senaka bataha imbokoboko bifashe nabi cyane umuntu kuva mu gitondo yicaye ngaha u- kandi afite umuryango urumva n'ikibazo ntakira gufungura gufungura umuryango kandi no mu- no mu- no mu miryango uca usanga mu ba- imibano ikiba nabi ntuzotahame yatacu utahanye ama bigende neza ikibazo ni ingorane rwose iribura rya mazutu rije ryiyongera ku rya esansi ryari rimaze iminsi leta ntakirarivuga ko mugabo mu minsi iheze umuyobozi mukuru wa regidezo ishyirahamwe rya leta ritanga amazi n'umuyagankuba ryahawe uburenganzira bwo kwinjiza ibitoro mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yari yatanze insiguro jean albert manigomba twebwe nta kibazo c'ibitoro dufise kuko twebwe i dar es salaam turafise ibitoro atari bike mugabo kubera kugira bishike ino biza n'irya imodoka rero muri tariki umunani kuduga harabaye probleme muri systeme y'i dar es salaam ama gps ari ku makamyo ntiyakora hama bacafata ingingo y'uko babanza kubihagarika vyose ikano zari mu nzira zose barazihagarika ajya amakamyo baza barakontora aca hose kugira ntibashobore kwiba birya bitoro iyo rero ngo ayo ma gps ariko arakora ntibemera ko zibandanya baca bazihagarika niyo ngorane yabaye rero nta ngorane kuvuga ko ari iz'ibitoro zihari ntaho kagorane kabaye gatonya tekinike kuva hadutse intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ibihugu byose byo muri Afrika y'ubuseruko byarahungabanye mu bijanye n'ibitoro ariko vyikoze ku bigega ntega bizoza mu Burundi h'umushikiranganji mu vyajejwe harimo ibitoro Ibrahim Uwizeye yarahebuje yabwiye abakenguza amateka ko ibigega vyajamwo bitoro vy'intega bizoza haba ku mugwa mukuru wa politike Gitega hamwe n'igisagara c'ubutunzi Bujumbura ubu vyera eka n'umukuru w'igihugu nta mwizera h'abarundi aha perezida ndayishimiye yari mu masengesho n'inzego z'igihugu n'ababwizatunga mu ntango za kuno kwezi bujumbura mubwira ngo se nayo madorari bamwe babwiza tunga rimwe bari kuyazana muga ni mwebwe ba mbere muza
gabriel usiyeri umukuru w'ishyirahamwe orikome aribaza imwe mu miti yabivuze kuri uyu wa kabiri mu biganiro yahamenyesha amakuru bitumvikana ku gihugu nk'uburundi gishobora kumara imyaka kitagira igitoro ubu murabona neza yuko esanse n'ibirahuri zirabura mugabo n'amazu tuyataye ko ntayahari umuntu agaca yibaza rero inyishu izoboneka igeretse mu bizogenda leta dufatiye ku mukuru w'igihugu icegera ciwe hamwe n'umushikiranganji wa mbere ko bufata ingingo zo kubuza ko abantu bose bari muri leta baja mu ruganda kuko turabona ko n'ibintu biteye isibe na byone by'uko usanga abantu bari muri leta ari abadandaza iruhande ya inoke na ry'ibitoro isukari nayo nyene yabaye umuzi w'ibuye mu burundi igihugu ikibazo c'amadolari cabaye ingorabahizi ibiciro vy'ibicuruzwa vya nkenerwa navyo bikaba vyigwije na kabiri n'imiburiburi muri aya mezi abiri aheze nk'uko ijwi rya amerika ryabitohoje ko eroje urikaneza ijwi rya amerika Eloje Wirikaneza urakoze igisata c'ubutungane mu Rwanda umucamanza mu rwego rudasanzwe rwa sentare nkuru muri ico gihugu ruburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe yasubiye kubandanya kumviriza urubanza rwa Vena Rutunga awuranamwo n'ugushikiriza amanza ivyaha vya jenoside Eric Bagira ubusa yakwirikiranye ivyino nkuru aranatubwira n'uwo Vena Rutunga wari bwana eduwari burimwe inyundo wemeza ko yari umuzamu mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi cya izari rubona nawe ari ku rutonde rw'abashinja bwana vena rutunga ibyaha bya jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu buhamya bwe asobanura ko rutunga wayoboraga izari rubona yazanye abajandarume bakica abatutsi bari bahahungiye ni ubuhamya yakunze kuvuga ko bunakubiyemo ibyo yumvise atahagazeho gusa mu byo yemerera urukiko ko yahagazeho avuga ko yabonye uwari umuyobozi we ajya mu mujyi wa butare kuhazana abajandarume bishe abatutsi muri zari rubona yasobanuye ko yarindaga izamu kuva saa cyenda z'igicamunsi akageza saa moya zo mu gitondo cy'umunsi ukurikira akabona gusimburwa n'abandi buri nyundo yahamije ko yiyumviye rutunga yaremesheje inama ari kumwe n'abandi bayobozi b'ikigo yarariragamo yemeza ko iyo nama yari iy'umutekano ariko ikigamijwe kwari ukwica abatutsi yemeza ko yabonye rutunga azanye abajandarume mu modoka ari nabo bishe abo batutsi muri zari rubona mu bundi buhamya bwe buri mw'inyundo yabwiye urukiko ko rutunga yatanze ibikoresho byiganjemo imihoro bigahabwa abahutu n'abatutsi ariko batazi ko bizakoreshwa mu bwicanyi uyu mutangabuhamya yemeza ko interahamwe zagabye igitero mu rugo rw'uregwa zizi ko nawe yari umututsi yavuze ko kubahambaga imirambo y'abatutsi rutunga yabageneraga igihembo cyo kubabagira ikimasa yanavuze kandi ko yabahaga amafaranga ibihumbi cumi na bitatu ashingiye ku gikorwa cyabaga cyakozwe ku mfu z'abatutsi bakoranaga na rutunga mu kigo cya izari rubona umutangabuhamya yahakanye uruhare rw'uwo ashinja hari inyandiko mvugo umutangabuhamya yakoreshejwe mu rwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu buri nyundo agahakanira ibizikubiyemo imbere y'umucamanza agasaba guha agaciro ibyo avugira mu rukiko akavuga ko uruhare rwa rutunga mu iyicwa ry'abatutsi rwabaga ku manywa umutangabuhamya yatashye akavuga kandi ko ibyo yiboneye gusa ari uko rutunga yazanye abajandarume ibindi akabyumva n'abandi bityo ko nta gihamya bifitiye uretse burimo imyundo watangiye ubuhamya bwe mu ruhame abandi batangabuhamya bahise babashyira mu muhezo byateye umucamanza gutegeka ko abakurikiranaga urubanza basohoka mu cyumba cy'urukiko ni mu mugambi wo kurindira umutekano abasabye gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo umucamanza yasobanuye ko ibyuma bihindura amajwi y'abatangabuhamya byagize ikibazo bwana vena rutunga uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi izari rubona mu cyahoze ari perefegitura ya butare ubu ni ihuye mu majyepfo y'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cy'ubuhorandi cyamwohereje kuza kuburanira aho bikekwa ko yakoreye ibyaha ibyaha byose aregwa arabihakana hatagize igihinduka ku byari biteganijwe urubanza rwakomeza kuri uyu wa gatatu umucamanza ukuriye inteko iburanisha arateganya ko ibyuma bitongeye kubatenguha rubanda rushobora gukurikirana iburanisha abatangabuhamya barindirwa umutekano bari mu cyumba cyabugenewe batagaragara ehe bagira ubusa jwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
hejuru ry'amerika dutandukire amakuru avugwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri ico gihugu abanyagihugu basaba leta kurekura edouard muwangacushu ni umwe mu badepite bahagarariye intara ya kivu yo mu buraruko mu nama nshingamateka ku rwego rw'igihugu ubutungane bumwagiriza gukorana n'umurwi wa M23 uri mu ntambara n'ingabo z'igihugu FRDC ino nkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Jimmy Shukrani bakomera Edouard Hizimwangacucu ni umwe mu badepite bahagarariye intara ya Kivu ya ruguru mu nteko nshingamategeko ku rwego rw'igihugu akaba yaratowe n'abaturage bo mu teritwari ya Masisi mu badepite barenga mirongo ine n'umunani bahagarariye intara ya Kivu ya ruguru ku rwego rw'igihugu mu nteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu niwe wenyine uhagarariye ubwoko bw'abatutsi uyu yafunzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka akaba akurikiranyweho n'ubutabera bwa Kongo Kinshasa ku bakorana n'umutwe wa makumyabiri na gatatu uri mu ntambara n'ingabo za Kongo FARDC ibi ni nyuma y'uko havumbuwe imbunda zigera kuri mirongo itanu mu gace ka Rubaya mu teritwari ya Masisi ahari ibyicaro bya sosiyete icukura amabuye y'agaciro izwi nka Bisunzu iyobowe na Edouard Hizimwangacucu ifungwa ry'intumwa ya rubanda ntirivugwaho rumwe n'abaturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru dore ko ari umwe mu badepite bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kwibasirwa na leta ya Kongo Uwingabire Zawadi ni umuturage wo mu mujyi wa Goma uyu nawe avuga ururimi rw'ikinyarwanda kuri we ibirego Edouard Mwangacucu ni ibinyoma ifunguro rya honorable Mwangacucu tubona ko ari montage ni ko umuntu bashatse bakoze kugira ngo bamare imbaraga z'ubwoko cyane ko bazi ko ari n'umukuru mu bwoko bw'abatutsi bari kurwanwa cyane muri muri iyi minsi hari impungenge nuko dufite nuko abatutsi bose bo muri Kongo bari kubona nka M23 kandi kwitwa umututsi ntabwo bivuze kuba M23 ndetse no kubabera rero no mu makarti wa ugenda hakubaka kubonamo M23 kandi utanaziranye wenda n'abariyo leta yakamenye ko ubwoko bwose bufite ba milisi ariko noneho ntabwo M23 iri kurwanira kuvuga ngo abatutsi bose nibo bimeze nabi kuko n'iyo abantu bari kujya kuri centre z'amarolma bari amagambo bakubwira ngo uvuge wavuga nabi bakavuga ngo uri umunyarwanda bakaguhutaza rero leta ishyiraho poye kuri ibyo bintu bamwe mu banyapolitiki bo mu burasirazuba bwa kongo bavuga ko ifungwa rya edouard hizimwangacucu rigamije guheza no gucecekesha abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri kongo ndetse bikaba bitangiye no kwinjira mu butabera emmanuel kamanzi abona ko uburyo umudepite yafashwemo nabwo butubahirije uburenganzira bwa muntu mwangacucu ashobora kuba afite amakosa ariko iyo ubona ukuntu basohoye imbunda imasisi muri site miniye ya bisunzu bakerekana ko ari ize zikerekanwa na za groupe arme zitari frdc nangwa nangwa se auditora ya frdc aho ngaho ifuda fiability yayo y'izo mbunda ese ntizaba n'izabo bazanye bakerekana yuko ari za mwanga aho ndasaba yuko serivisi noneho za leta ziri atitire ziverifiya neza zikamenya koko ko izo mbunda zari zihari sesara justice nangwa ko zazanywa niba zari zihari bakaba koko zari zihari zarashyizweho na mwanga cucu
ubwo yaburanishwaga kuri tariki cumi n'eshanu z'uku kwezi abunganira bwana eduwari hizimwanga cucu bagaragaje ko ubuzima bwe butameze neza bityo basaba urukiko ko yarekurwa by'agateganyo ari nako akurikiranwa n'abaganga ariko icyo cyemezo cyateshejwe agaciro n'ubushinjacyaha Emmanuel Kamanzi abona ko ibyo bisobanura ko uburenganzira bwe butubahirijwe birazwi afite ibibazo by'umutima afite ibibazo by'amaraso afite n'imyaka arakuze rero kuba yarasabye liberite provisoire bakayimwima agakomeza kurwarira muri prison ubuzima bwe bukagenda bwidegrada ese napfa ukuri kuzaba kugaragaye njyewe natekerezaga yuko constitution ya Kongo yemeza ko la vie ubuzima bw'umuntu ni sacre rero nibamuha uburenganzira bwo kwivuza bamucunge ariko azaburana ari mu makondisiyo amuperemeta kuvuga ukuri kugira ngo na leta izamenye ukuri uko kumeze bimufata abihanirwe abagerwaho n'ingaruka z'ivangura ry'amoko riturutse ku ntambara hagati ya FARDC na M23 ni abasore bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko byemezwa na bwana Vincent Tegera uhagarariye urubyiruko rw'abatutsi mu ntara y'Ikivu ya ruguru turi mu bihe bikomeye cyane kuva intambara zatangira buri gihe twagiye duhura n'ibisitaza byinshi n'inzego z'umutekano zitubangamira dufungwa bamwe dukubitwa hari abafungiwe kinshasa bazanaga babageza muri pizo hano igoma tedi anere imediyatima bagahita babataransifera kinshasa hari abafungiwe hano ku mapurizo kesaswa mu nzenze abafungiwe kuri pede ya polisi ni abantu benshi cyane bavuga ikinyarwanda bagenda bazira ururimi bavuga bitwaza ko baba bafitanye isano ya bugufi n'umutwe wayo uyasaba leta ko yagakwiye gushakisha umuti w'ikibazo aho gucecekesha abanyapolitiki mu ntara ya kivu ya ruguru ubusanzwe niwe wari uhagarariye umuryango wacu w'abatutsi ku rwego rw'igihugu Ah, ndetse na n'ubu ngubu shisikane perezida kontere na n'uhagarariye umuryango Ah, ifungwa rye ryaradutunguye cyane ni uko kugeza uyu munsi wa none turi gutabaza hirya no hino ngo byibura uburenganzira bwa kiremwamuntu bukurikizwe kuko afunzwe arwaye leta yacu ibyiteho ibikurikirane akurikiranwa porose igakurikiranwa ariko byibura tuzi ko uburenganzira bwe ejo n'ejo bundi adashobora gutakariza ubuzima muri gereza kugeza ubu ubutabera bwa kongo ntacyo buratangaza ku byerekeye ubusabe bw'abunganira bwa Edouard Hizimwanga Cucu bwo kuburana ari hanze ya gereza mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara nayo asaba ko uyu mudepite yarekurwa by'agateganyo bityo agakurikiranwa ari hanze ya gereza kubera impamvu z'ubuzima bwe butameze neza urubanza rwa Edouard Hizimwanga Cucu ruzakomeza kuwa kane utaha kuri gereza nkuru ya Kinshasa izwi nka Makala Jimmy Shukrani Bakomera Ijwi ry'Amerika Igoma Jimmy shukurani bakomera tugukengurukire tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ubu unye mu vy'impunzi ishami rya ONU rijejwe ibiribwa ku isi pama mu pfunyapfunyo uno musi ryatanze imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibifungurwa ku mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda hari haheze amezi atatu izo mpunzi zitaronswa imfashanyo kuko bakiriye ino mfashanyo reka tubaze mugenzi wacu Vedaste Ngabo ni ibyishimo byinshi ku mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda zaherukaga guhabwa amafaranga yo kugura ibifungurwa mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri aho ziri kuri santire jene zimwe zitegereje ubufasha izindi nazo ziri gufata amafaranga zivuga yuko hari akarusho kuko ishyirahamwe rya pamu ryari risanzwe riziha amafaranga ibihumbi cumi n'icyenda magana atanu by'amakongomani ubu riri kuziha ibihumbi mirongo irindwi na bitanu by'amakongomani kuri buri muntu kandi mu gihe cy'amezi atatu batwongerereje vurema agasabuni twahora turonka tukaduha dupuka ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana atanu ubu byaba ibihumbi mirongo ibiri na bitanu yewe ni umupapa afise umwana umwe n'umudamu umwe nyene urumva ni taye zitatu taye zitatu nashoboye kuronka ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri n'amajana atanu turiha amadeni kwanza bari baratugopesheje ubwa mbere hanyuma dusunisha tuzaba dusigaye mu bisanzwe twariko turiyumvira ukungene twosuma twahora dupfukira mirongo itanu n'umunani amajana atanu ariko wumva yuko baduha mirongo irindwi na bitanu baciye batubwirira neza kubera n'agafu karaduze ibe ibiharage byaraduze ibe ibintu byose byaraduze ibe kubera ishanje twaciye dushima vurema kandi turashima cyane kutwongereza amahera butoyi jean marie ni impunzi yo mu nkambi ya rusenda iba muri village ya cumi na kabiri afite umuryango w'abantu bane avuga yuko uku gutinda guhabwa ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa byagiraga ingaruka mbi ku mibereho y'impunzi witegereje mu mibereho y'abantu mu buzima bwa misi yose cyane cyane mu bana bakiri bato genda wibonekeza indwara zitandukanye gukama amaraso bwake abana kubyimba amatama bitewe n'iki bitewe n'inzara yahaciye ingaruka nk'izo abantu benshi baragiye bagira ibibazo bitandukanye cyane cyane ku magara yabo urabye nk'ababyeyi bibaruka ari umubyeyi usanga ibiro bitagikwiye abana bato bari munsi y'imyaka itanu inda zarabyimbye ingaruka ni nyinshi rwose z'inzara nahayo dorote nawe ni impunzi yo muri village ya mbere ashimangira ko yari atunzwe no gufata amadeni bitewe n'uko pamu yari imaze igihe kirekire itabaha ubufasha nkanjye doroteya nahayo ndi kimuga kuvuga narariye amadeni ku misombeni ndetse n'abandi ni ukuri nubwo batuje ku mvuzo nziza kandi bakaduha amahera y'amezi atatu turishyuye amadeni twishyuye amadeni kwese kuba twagiye dufata ideni uko nta kuntu wumva twari kubaho gute turabarefije ntiturima ntitugira aho dusoroma nubwo bayaduhaye uko ni kuri twabaye kwishyura n'ubundi tugaruka dufate amadeni kandi twosaba nka pamu uko yoze iradupokeza ku kwezi kukwezi kurya bagira ayandi makambi ishyirahamwe rya pamu riri gutanga ubufasha kuri izi mpunzi zo mu nkambi ya rusenda mu nama ryakoranye n'izi mpunzi ndetse n'amashyirahamwe akorera mu nkambi ya rusenda pamu yavuze yuko amafaranga yari isanzwe itanga yavuye ku mafaranga ibihumbi cumi n'icyenda magana atanu by'amakongomani ajya ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu by'amakongomani bitewe n'uko umuvunji w'amadolari wifashe muri kongo kubera uku gutinda guhabwa amafaranga yo kugura ibifungurwa zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya rusenda na murongwe zarimo ziyandikisha ku bwinshi gunguka mu burundi kubera inzara inkambi ya rusenda iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ibamo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu vedase ngabo ijwi rya amerika ubuvira vedasite ngabo tugukengurukire nino kuri we duce dusozera ku amakuru yacu y'uno mugoroba kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe muhinga bw'ivyuma nanifatikanije na nadia taha ari kumwe na ingenieur ellen twemi ku bw'ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda tubashimire kubona mwaduteze abiri muraraharyana ahataryana harara umwansi na hejuru